mandanya kumviriza ijwi rya amerika mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu iganiro vyenogenekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa gatandatu muri bibiri na cumi n'icenda kuri mikoro muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya umugambwe senel utavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi buriyamiriza itabwa muri yompi ry'abanywanyi bawo icenda bagirizwa guturira ingoro yabo iri muri komini nyabiraba mu ntara ya bujumbura birateye agahinda n'isoni ko haba ingendo zigayitse z'abantu bashobora kuza guta umwanya ngo bareko baraturira ibyo baturira none nk'ibituriye aha muri aba bantu ibyo byiyumviro biriho bica bivayo uniya gatongwasa aramutswa senel avuga ko uretse kwicaha abanywanyi biwe bagirizwa kitagira ishingiro batimirije banacika intege ido n'ido y'iyo nkuru ni mu kanya muraba hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere yo kuja ku ido n'ido y'iyo nkuru nce ku masonga n'izindi tubafitiye tutarenze turababwira mugenzi wacu aloyizi bigirimana abanza tubwire ahagezwe hirya n'ino ku isi mwaramutse aloyi urakoze diane ndamutse n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika twazindukanye muri aka gatondo abasirikare bashika cumi n'umwe b'igihugu cya cade barishwe mu gitero cegekwa ku muhari w'iterabwoba boko haramu ku kiyaga cade nk'uko byashyikirijwe n'abategetsi ku munsi w'imana umutegetsi muri ako karere yashikirije ko mu basirikare bapfuye barimwo batatu b'intwazangabo za cade kandi ko n'abarwanyi mirongo ibiri na batandatu ba boko haramu bishwe muri iyo mirwano yabereye ahitwa cukutaliya ni nyuma y'aho abasirikare bafatiye inka abo barwanyi bari barivye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umuhari boko haramu umaze kugaba ibitero icenda muri cade ariko uwo muhari wahavuye unatandukira uragaba ibitero hanze mu gihugu ca nigeria inyuma y'agahengwe watanze mu mwaka uheze umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi muri Mauritania Mohamed Ould Guzwani yaratahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu nk'uko byashyikirijwe n'umukuru wa komisiyo y'amatora ku munsi w'Imana kandida w'umugambwe UPR yahoze kandi ari n'umushikiranganji wo kwivuna abansi mu gihugu cya Mauritania Guzwani w'imyaka mirongo itandatu n'ibiri yaronse amajwi mirongo itanu na rimwe n'igice kimwe ku ijana nk'uko byashyikirijwe n'iyo komisiyo y'amatora perezida muhammed urde abdel azize agiye gushikiriza ubutegetsi mu gihe agiye gushikiriza ubutegetsi mu gihe ibiringo bibiri by'imyaka itanu yemerewe n'amakungu n'amato yemerewe n'amategeko byarangiye amatora yo ku munsi wa gatandatu yabonywe nk'amatora ya mbere ya demokarasi agiye gutuma haba kubisikanya ku butegetsi mu mahoro muri icyo gihugu cya Mauritania perezida wa leta zunze ubumwe za amerika avuga ko atamugambi wo gutera intambara muri irani kandi ko yiteguye kuganira n'abategetsi b'icyo gihugu atagisabwe ariko yemeza ko icyo gihugu kitazigera cemererwa ibirwanisho vya nucleaire ivyo perezida trump yabishikirije inyuma yaho ku munsi wa gatandatu ashikirije ko ategekanya gutangaza ibindi bihano ruhasha ku gihugu ca irani ariko ntiyatomoye ubwoko bw'ivyo bihano yashikirije ko ibihano bizokurwa kuri irani igihe ico gihugu kizogaragara ko gitanga umwimbu kandi congeye gutera imbere umuhanuzi mu bijanye n'umutekano mu gihugu ca amerika john bolton yavuze ko ibihano byafatiwe irani biriko biragira ingaruka mbi ku butunzi bw'ico gihugu imvugo ya trump yatanguye gucureha ku munsi wa gatandatu inyuma yaho hari haheze indwi hari uguterana amajambo hagati ya amerika na irani ahari ubwoba yuko ivyo bihugu bishobora gutana mu mitwe mu vya gisirikare amakuru kuri ya amerika kandi indongozi ya korea ya ruguru kim jong un yararonse ikete rivuye kuri perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump kandi aranahimbarwa n'ibiri muri iryo kete ikinyamakuru ca leta muri korea ya ruguru kcna cashikirije ko kim inyuma yo gusoma iryo kete yagize ati ndakunda umwete n'ubwira bwa trump umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu nawe mike pompeo yaremeje ayo makuru asigura ko leta yiwe yiteze ko ari kete rizotuma ibiganiro byahagaze hagati ya amerika na korea ya ruguru ku bijyanye n'ibirwanisho ruhonyanganda bya nikireyere byongera gutangura mu ntango zo muri kuno kwezi kwa gatandatu perezida trump nawe yari yaratangaje ko yaronse ikete ryiza rya kim jong yune ryamweretse ko afitaniye ubucuti bwite ka kandi bwiza na kime ibiganiro byo gusaba korea ya ruguru guhagarika guhingura ibigwanisho ruhonyanganda bya nikireyere byahagaze ata amasezerano abonetse mu kwezi kwa kabiri igitero c'abahuti muri yemene ku kibuga c'indege mu bumanuko bwa arabiya sawudite cahitanye ubuzima bw'umuntu umwe abandi ndwi barakomereka nk'uko vyashikirijwe n'urunani rwa gisirikare rurongowe na arabiya sawudite ejo ku munsi w'imana abategetsi b'urwo runani bashikirije ko ikibuga c'indege ca aba cyatewe ariko ntibavuze ko hakoreshejwe misile canke indege yo mu bwoko bwa drone abarwanyi b'abahuti barateye iyindi misile kuri ico kibuga c'indege ca aba mu ndwi iheze hakomereka abantu mirongo ibiri na batandatu ishirahamwe riharanira agateka ka muntu human right watch ryaraneguye ico gitero ku bwabo babona ko ari icyaha cyo mu ntambara kandi arabiya sawudite yemeza ko igiye kwihora urunani rurongowe na arabiya sawudite ruriko rurafasha leta ya yemene kwirukana k'umurwa mukuru sana abahuti nabo bafashwe mu mugongo n'igihugu cya irani
urakoze aloyiza bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi udushikirije ndabibutse ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya ni amakuru yo mu biyaga bigari amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu burundi aho mugambwe senel utabwa rumwe n'ubutegetsi wiyamiriza ihagarikwa n'imfungwa ry'abanywanyi bawo icenda batawe muri yompi inyuma y'iturirwa ry'ingoro ya senel muri komini nyabiraba mu ntara ya bujumbura yugurura ingoro nshasha ku murwa mukuru gitega kuwa gatandatu agatongwasa aramutswe uwo mugambwe yavuze ko icaha abanywanyi biwe bagirizwa kidafashe inkuru tubaza mugenzi wacu inayirobi muri kenya eloje wirikaneza haheze igihe agatongwasa yugurura ingoro z'umugambwe wiwe mushasha mu ntara zitandukanye z'uburundi kuri uyu wa gatandatu hari haramukiwe umurwa mukuru gitega yasanganiriwe n'abanywanyi batari bake indongozi y'umugambwe senere ku rwego rw'igihugu mu ijambo ryiwe yagarutse ku banywanyi b'uwo mugambwe icenda bafungiwe mu ihoro rikuru rya mpimba mu gisagara ca bujumbura abo bakiriye urubanza rw'ikibiriraho kuwa gatatu heze inyuma yo guhagarikwa haraheze indwi bagirizwa guturira ingoro yabo muri komine nyabiraba mu ntara ya bujumbura mu burengero bw'uburundi ngarutse ku bibiriya bintu byabaye bavuze byo mu nyabiraba ni ukuri birateye agahinda n'isoni ku bantu tuvuga yuko turondera amahoro n'iterambere kuri bose ko haba ingendo zigayitse z'abantu bashobora kuza guta umwanya ngo bareko baraturira ibyo baturira none nk'ibituriye aha muri abantu ibyo byiyumviro biriho bica bivayo nk'iyi uyibomoye ibyiyumviro muri twebwe twese bica bigenda tugomba turi abo turi sinodea yuko ibyabaye mu nyabiraba keretse yuko iyo sentare ishinze ingingo iba yishinze mugabo nibaza yuko uwavuze ibyo yavuze ibyo yihuse kuko abaciriwe urubanza baragunguruje mu gihe bagunguruje rero ntiruraba ntabanduka umwe cyangwa uwundi ngo avuge ngo ni wewe ni wewe ntera kamo mwabantu mwe mwaba muri mu mashuri yo guca imanza mwabantu mwaba muri mu mutamana kera abashinga ntahe bubahigwa ingene batunganiriza ababituye rwasa yanaboneye akaryo ko guhanura abanywanyi biwe na cane cane kugira ngo birinde inyendamuvano yose yotuma bahagarikwa n'abajejwe intwaro n'inzego z'umutekano ngire ko ronda bahanura ejo twari mu nama na baburamatari b'igihugu cose bamwe niho bari bari abandi bari batumye ababaserukira hamwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu mukaba muzi yuko ubwo bushikiranganji aribwo bujejwe imigambwe iyo mvugo yuko ngo abaseneri bikinga gahumbezi ngo bakore inama zitazwi yaravuzwe n'abatari bake muri bo navuye nibaza nti mbega ubwo si igihuba ryapfunditswe bwaba urumva kwibaza no kwibaza nyine uko biri kose icoba ciza ni uko ata muntu yotiza umutware uyu canke uriya icitwazo kugira ngo avuge ngo aha warenze itegeko abasenere tugomba kuba inyankamugayo koko mufise igikorwa uko amategeko avuga menyesha intwaro amasaha mirongo irindwi n'abiri imbere y'uko mukora icyo gikorwa mw'ijoro muririnda kuza muri peremanase ko muri icyo gihe murumva bazobagiriza n'ubundi iby'ijoro na kare uwanka amazimwe aterekera habona ingoro y'igitega co kimwe n'izahandi umukuru wa senere yagarutse ku kamaro kazo uyu munsi rero turamutse twinjira iyi ngoro y'umugambwe ku mugaragaro urongoye umugambwe ngaha muri gitega yabivuze rimwe na rimwe hariho ibyagirije yuko ngo abaseneri ngo mwikinga agahumbezi ngo mukore inama zo mu kinyegero nimukire kwitwa abakorera mu kinyegero ingoro y'umugambwe ngiyi ni iwanyu ni iy'abarundi bose kuko twebwe nta mahembe dufise uwoza tugana wese afite icyo yokwi- yokwifuza kubaza canke gushikiriza ngiyi ni aderesi arazotumbera hano ashikirize ikimuri ku mutima hanyuma indongozi izomwumviriza inyishu ayironke nimwashaka gutunganya ibikorwa muraza ngaha ku munsi wa gatanu w'iyindwi umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu yagabishije umugambwe senere ko ushobora gufatirwa ingingo taxis niyo ngabo nubwo atazidomye kuri urutoki yemeje ko abanywanyi b'uwo mugambwe baronse amayeri mashasha yo kwiturira kw'ingoro zabo kugira ngo bacafuze ishusho y'igi gihugu ariko yashimangiye ko atakutihanganiranira kuri hagati y'abanyamigambwe muri kino gihe himirije amatora mugabo amashyirahamwe mpuzamakungu nka human rights watch na international crisis group aherutse gusohora ivyegeranyo avuga ko afite impungenge ko amatora adatunganijwe ku buryo n'abatavuganwe n'ubutegetsi bahunze igihugu boyajamwo ashobora kuvyara ubundi bugizi bwa nabi eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika eroje uwirikaneza arakenuye mu gihugu cy'u rwanda naho ubushikiranganji burabi vy'amagara y'abantu busaba inama nshingamateka na nkenguzamateka kugirana ibiganiro na ekereziya katolika igahindura imyumvire ku kibazo co gutandukanya imvyaro ni nyuma yaho hari abasenyeri basavye amavuriro yabo kudakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro aho bakorera inkuru irambuye na mugenzi wacu mu rwanda asumta kabuye kutavuga rumwe hagati ya leta na kiliziya kuri gahunda zigishwa abaturage zo kuboneza urubyaro byakuriye impaka hagati ya leta na kiliziya gatulika yihariye abayoboke basaga mirongo ine na batanu ku ijana mu gihugu hose iki kibazo minisitiri w'ubuzima yakiganire n'abagize inteko ishinga amategeko bwo mu mpera z'iki cyumweru abagize inteko ishinga amategeko na minisitiri w'ubuzima bakoze inama nyunguranabitekerezo yigaga ku kibazo cy'ubuzima bw'imyororokere no kuboneza urubyaro minisitiri diane gashumba yeretse abagize inteko ishinga amategeko impungenge yatewe na bamwe mu bayobozi ba kiliziya gatulika barwanya gahunda za leta zo kuboneza urubyaro muri iyo baruwa barasaba ko abakozi bo muri ibyo bigo nderabuzima basubiza inkunga zose zigenda zatanzwe muri gahunda yo kuboneza urubyaro zizaba zigisigaye muri ayo mavuriro ku itariki ya mirongo itatu z'uku kwezi turimo ikindi kivugwamo barasaba yuko nta mukozi n'umwe wo muri icyo ki- kigo nderabuzima cyangwa ibitaro ugomba koherezwa muri poste de sante kandi nyamara twari twumvikanye mu mu bworoherane twagize ko poste de sante arizo zigiye gukora izo gahunda none nazo bavuze ko nta mukozi ugomba kujyamo barongera bakavuga bati ntimubishyire gahunda zo kuboneza urubyaro mu igenamigambi plan of action zanyu kandi turabasaba kudakurikirana ibikorwa byo kuboneza urubyaro hakoreshejwe uburyo ah, butari ubwa kamere ni ukuvuga ko gahunda twashyizeho nka leta baravuze ngo twe kuzikoresha minisitiri w'ubuzima asaba abagize inteko ishinga amategeko ko baganira na kiliziya gatulika y'u rwanda bakabasha kurangiza iki kibazo kuko kimaze kurenga urwego rwa minisiteri ayobora kubona amabaruwa agenerwa umuyobozi w'ibitaro bya burera akarere gafite imirire mibi irenze impuzandengo y'igihugu muri burera harimo imirire mibi irenze mirongo itatu n'umunani ku ijana niba dukomeza kubwira abantu rero mu byari muzuza isi mwe gutanga raporo mu majyanama y'ubuzima ibitaro bya mibirizi ibitaro bya kabgayi ibitaro bya ruri ibitaro bya nemba aho hose umuturage uhatuye ye kubona gahunda zo kuboneza urubyaro aho ngaho turabasaba rwose ko mudufasha kuko inama zarakozwe ntacyo zagezeho turabasaba ko iyi nama rwose mufata ibyemezo nk'abashinzwe kubahiriza itegeko nshinga mukagirana ibiganiro n'aya madini bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko bavuga ko bagomba gukomeza gahunda za leta uko zatekerejwe bagashakira buri wese wifuza kuringaniza imbyaro aho yabikorera hamwegereye hatabayeho kurangazwa n'amadini abo rero badashaka ko serivisi zo kuboneza urubyaro zikorwa mu mu nyubako zabo ntekereza ko bari gukontributinga kugira ngo abaturage abakirisitu babo bakomeze bagire imibereho mibi twe rero ntabwo tugomba kurangara ahubwo ahari izo nyubako minisante igishyira hafi posite de sante umukirisitu nagera muri izo santire sante zabo cyangwa ibitaro byabo bamwereka ubwo buryo bwa gakondo bavuga yumva bumunaniye bakamubwira atari ko twe tugarukira aha ngaha hafi aho ngaho bakongera tufashije indi serivisi posite de sante ziri mu tugari hose hirya no hino ariko byaba byiza kagiye kaba hafi mukidantifiya ibyo bitaro nangwa amasantire de sante adatanga izo serivisi kubera imyemerere hanyuma mugashyira posite de sante hafi aho ngaho mukanishyira muri izo serivisi zikabonekamo naho ubundi kuvuga ngo babyare bororoke buzuze isi icyo gihe isi yari ikiri vyereje noneho ubu isi yaruzuye hafi ku basitiyu nabyara kuzuza se akarere kose araba bangamiye abana kiliziya gaturika ishyigikira uburyo bumwe bwo kuringaniza imbyaro ariko bushingiye kuri kamere harimo uburyo bwo kwifata cyangwa se kubara hakoreshejwe urunigi n'ubundi buryo bwose ariko budasaba ko bakoresha imiti yo kwa muganga minisitiri w'ubuzima avuga ko leta ishyigikiye ubu buryo bwa kamere ariko ko mu gihe bwagora ubufata umuturage atabuzwa no gukoresha izindi serivisi zo kwa muganga kumubwira ngo mwiyakane murimo mukora imibonano mpuzabitsina nabyo ni furasitiresheni hari n'ubushakashatsi bwagaragaje yuko biri muri bimwe bisenya ingo ariko abagize urugo iyo babyihitiyemo bakumva nta kibazo gukora ubwo buryo umwaka umwe ibiri kuko aribwo bifuje ni uburenganzira bwabo nk'uko igihugu cyacu cyemerera buri wese kwihitiramo ariko tureke niba bidashobotse tubaho ubundi buryo bwizweho aribwo bw'ibinini aribwo inshinge n'ubundi buryo bwose dufite ngewe rero nasabaga ko rwose mu gihe kitarambiranye amavuriro akwiye gutanga serivisi z'ubuzima zose zemewe n'igihugu minisitiri gashumba yavuze ko kubuza abaturage gukoresha serivisi zo kuboneza urubyaro uba ubangamiye gahunda zashyizweho n'igihugu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turakomeje n'ibiganiro tubafitiye ubu naho ni wa mwanya w'imikino na siporo uno munsi duhera mu gihugu cy'u rwanda na mugenzi wacu jean claude munyandinda agiye kutubwira yavugwa mu gisata cy'umukino w'amaboko volleyball muri icyo gihugu adasize inyuma irushanwa ry'igikombe cy'afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru kan ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ribandanya kubera muri misiri mu mupira w'amaguru mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu coupe d'afrique des nations amakipe amwe n'amwe yatangiranye amashagaga amakipe yo muri aka karere k'ibiyaga bigari amaze guseruka hafi ya yose nta musaruro uhagije yabonye usibye ikipe ya uganda the cranes yatangiye ikubita mu itsinda rya mbere uganda iherereyemo yashoboye kwikamata itsibagura repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibitego bibiri ku busa iyi ni intangiriro nziza kuri denis onyango na bagenzi be amanota atatu y'ikubitiro basaruye ashobora kubaherekeza mu rugendo rw'imikino ibiri basigaranye igomba kubahuza na misiri ndetse na zimbabwe repubulika iharanira demokarasi ya kongo gutsindwa na uganda byayishyize mu ihurizo rikomeye risaba ko igomba kwitwara neza mu mikino ibiri isigaye mu itsinda bitabaye ibyo ikazasezererwa itarenze icyiciro cy'ibanze intamba mu rugamba ikipe y'igihugu y'u Burundi yatsinzwe igitego kimwe ku busa na nigeria mu mukino wo mu itsinda rya kabiri wabaye ejo bundi kuwa gatandatu abasore b'umutoza Olivier Niyungwe ko ntako batagize ngo bihagarareho imbere ya za kagoma z'indashyikirwa ariko birangira batsinzwe Saido Berahino na bagenzi be bafite icyizere cyo kwitwara neza mu mikino ibiri isigaye izabahuza na Madagascar na Guinea Conakry. Tanzania nta kintu kidasanzwe yerekanye ejo ku cyumweru ubwo yatsindwaga na Senegal ibitego bibiri ku busa mu mukino wo mu itsinda rya gatatu. Ibi bitego byashoboraga no kwiyongera iyo umunyezamu Aishi Manura wa Tanzania atahagoboka. mu mikino iteganyijwe uyu munsi kuwa mbere mu itsinda rya kane cote d'ivoire irahura na afurika y'epfo guhera isaa kumi n'igice isaa moya z'ijoro mu itsinda rya gatanu tunisiya irahura na ngora umukino uza gusoza urahuza mari na mauritania muri iyi kan irimo kubera mu misiri amakipe makumyabiri n'ane niyo arimo guhatana agabanyije mu matsinda atandatu buri tsinda rikagira amakipe ane mu itsinda rya mbere harimo misiri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uganda na zimbabwe itsinda rya kabiri rigizwe na nigeria guinea conakry madagascar n'uburundi mu itsinda rya gatatu dusangamo algeria senegali kenya na tanzania itsinda rya kane ririmo maroke cote d'ivoire afurika y'epfo na namibia amakipe ari mu itsinda rya gatanu ni tunisia mari mauritania na angola itsinda rya gatandatu ririmo kameruni ghana benin na guinea bissau tugarutse hano mu rwanda mu mupira w'amaguru amakipe azahurira muri kimwe cya kabiri kirangiza mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro yamaze kumenyekana ejo ndi kuwa gatandatu polisi fc yasezereye etenseri fc as kigali ikuramo ikipe ya gasogi united ejo ku cyumweru rayon siporo yakuyemo gicumbi fc mu gihe kiyovu siporo yasezereye intare fc muri kimwe cya kabiri kirangiza as kigali izahura na rayon siporo hanyuma kiyovu siporo icakirane na polisi fc hazaba umukino ubanza n'umukino wo kwishyura kuri finali hazaba umukino umwe rukumbi uteganyijwe ku itariki ya kane y'ukwezi gutaha kwa karindwi dusoreze muri voleboro aho mu mpera z'icyumweru gishize mu ishuri ryisumbuye rya seminari ntoya ku karubanda haberaga irushanwa ryo kwibuka umutoza alphonse rutsindura wazize jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu rwanda reg volleyball club yatwaye igikombe itsinze ikipe y'ishuri rya utb amaseti atatu ku busa mu mukino wa nyuma mu bakobwa ikipe y'ikigo cy'imisoro n'amahoro rwanda revenue authority niyo yegukanye igikombe itsinze ishuri rya utb amaseti atatu kuri imwe mu cyiciro cya kabiri mu bagabo urwunge rw'amashuri rw'ibutare rwatsinze urwunge rw'amashuri rwa mutagatifu yosefu rw'ikabgayi amaseti atatu kuri abiri amakuru dukesha janvier amahoro wadufashije gukurikirana iyi mikino ya memoriyari rutsindura avuga ko imitegurire y'irushanwa yari ku rwego rushimishije yari claude munyandinda i kigali jean claude munyandinda akorerwe mu ngata na desire hatungimana watwibutsa ingene abakunzi b'umurwi w'uburundi ntamba mu rugamba bakiriye umukino wahuje kuwa gatandatu umurwi wabo n'uw'igihugu ca nigeria watsinze uburundi kimwe ku busa abakunzi b'intamba mu rugamba bavuganye na mugenzi wacu desire hatungimana bamubwiye ko bizeye kuzotsinda inkino zisigaye
abo n'abakunzi b'umugwi w'intamba mu rugamba bari bahuriye ahari imbonesha kure kugira birabire umugwi wabo bwari ubwa mbere ukina inkino za afurika mu mupira w'amaguru abakunzi b'intamba mu rugamba bakaba batababaye cyane kubona umugwi wabo utsindwa kuko bivugira gusa ko habuze amahirwe nayo ubundi ho urukino berekanye rwari rwiza nk'uko nabivuga ubwa mbere na mbere ntabwo gushima rwose naho yego habura babiri bagatsinda umwe icyo mbonye ni uko uburundi buhagaze neza bwifashe neza kubera urara kuva ku munota wa mbere ntitwigeze dutinya twamye dusatira badusatira n'adusatira ugerageje kuraba ukuntu nigeria isitwari yabo y'umupira ni abantu bari mu bihugu nka bitatu bya mbere muri afurika tuzi rero kubona dutsinzwe kimwe ku busa ni akarere kabaye k'inyuma kandi ugerageje kuraba ibitsina byose twagiye turatsindwa no mu mamaci amiko twagiye turagira akarere gatoya nyine k'inyuma rero n'uno munsi niho kabaye muga umupira dukina neza cyane nta bwoba burimwo ibintu byose bimeze neza nibaza ko imaci zibiri zisigaye kugira tumenye abazobandanya muri faze ya kabiri turizeye neza ko bishobora kugenda neza tugatsinda ziriya mashyi zibiri zisigaye nuno ntatandukanye cyane n'uwa mbere ariko agasaba umumenyereza gukosora hagati nayo ubundi umugwi wifashe neza ndi umufana w'intamba mu rugamba gutsindwa sinda byakiriye nabi birashika gutsindwa birashika no gutsinda birashika bishyitse nta ngorane turashimira imana ariko ndizeye ko kuri madagasikari tuzotsinda turafite icyizere hagati hagati cyane cyane dufite erere yo hagati hagati nomero zandatu hagati niyo ni ari ingorane cyane ariko defense yacu ni ni yindi imeze neza hagati nicyo koce yo dukosorera agapanga abakinyi bien umumenyereza wa Nigeria arashima amanota atatu bakuye imbere y'u Burundi amenyesha ko umukenyuro wiwe wo gushira ku ntebe y'abagombora igalo yanahavuye atsinda ico gitsindo yari yawuteguye byari bikenewe ko onuwacu abaruhisha kugira igaro yasibye imyimenyerezo myinshi kubera indwara aze mu minota mirongo ibiri ya nyuma kurondera intsinzi twanezerewe ko ariko byagenze kuko niko twari twabiteguye naho amed musa nawe nyene yari amaze iminsi agwaye yadufashije cane sinari kubatanguza mu kibuga kuko nta nguvu zihagije bari bafise ndanezerewe n'uru rukino rwa mbere twakinye mu bihe bigoye hari ubushuhe bwinshi ariko bikagenda neza kuri twebwe urukino rukurikira rw'uburundi ruzobuhuza na madagasikar ruteganijwe ku munsi wa kane igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi za kuno kwezi uburundi bugatsindwa amahirwe yo kubandanya mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma azoba arangiye kandi ariyo ntego umumenyereza olivier niyunge ko yihaye desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana arakenuye inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika twazindukanye muri kano gatondo imbere y'uko ndabikebanure ndabashimire ku mwanya mwafashe mwumviriza ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kino gice ca mbere c'ibiganiro vy'ijwi rya amerika yakoze fasil gebehu yegeranije amajwi hamwe na aloyize bigirimana ku makuru avugwa irya nino ku isi yadushikirije na lidiane nahazwe tuze kongera mu masaha ari imbere mu biganiro bitandukanye vy'ijwi rya amerika mubandanye kuranigwa mu banyu no mu vyanyu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye jamesi na burese